Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatatu itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Federica Nkurikije
turiko rero turatunganya neza umugambi wo kubaka ikintu c'iterambere gikomeye kizoba kirimwo ibintu bitandukanye aho imiduga myinshi izobikwa aho hazoba harimwo isoko
uyu ni umukuru w'igisara ca bujumbura fredi mbonimpa avuga ku mugambi wa leta wo kubaka iyindi soko kijambere inkuru co kimwe n'andi makuru twateguriye yerekeye burundi harimwo ubwoba butekeye abanyagihugu mu cibitoke bikeka ko hashobora kuba ibitero mu ntara yabo turazigaruka ko mu kanya kari imbere abanyagihugu bo mu ntara c'ibitoke barafise ubwoba ko hakurya mu gihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi abitwaje ibigwanisho bashaka gutera ingabo za onu zubatse amahema ku rubibe rw'uburundi na kongo izo ngabo zahora zicumbitse kure y'urwo rubibe mugenzi wacu evariste nziko banyanka niwe yakurikiranye iyi nkuru tumutega amatwi uyu mugabo azwi ku izina rya Caroline Nduwayo twahuye avuye mu murima wiwe w'ipampa hafi y'uruzi rusizi ku metero amajana atanu y'ahari ikirindiro c'abasirikare ba MONUSCO avuga ko umuzo w'aba basirikare bawumvise kandi ko wabateye amakenga amenyesha ko hamwe ho bari cinyegeje inyuma bazokigwanya bafatikanije n'abajejwe umutekano twebwe impungenge turashobora kuzigira ariko ntabwo tuzigira tuhe igipolisi turagifise igisirikare turagifise ntibazohatangora ata bibazo bihari ngaho kuba baje ngaho oye urumva ntiturabakumira urumva twe ntabyo dushaka kumenya tw'ubwanyagihugu hano buganda ntabwo bamufise ko iyo migwi ishobora kugaruka hano nko mu myaka ihetse twebwe iyo migwi iga- imeze nk'iyigaruka twebwe intererano tubona dufise ni uko uwo murwanyi aje tushobora kumuvuga tumurwanyi yaje yinjiye turamubonye turadutumako igisirikare n'igipolisi Tirandekura Francine twahuriye hafi y'umugwa mukuru wa komine Buganda avuga ko kuva ku munsi wa gatandatu abanyabuganda bace batangura kugira ubwoba uwo mukenyezi asaba ko abo basirikare ba ONU bokwigirwa kure nk'uko vyahora kuko atawuzi ikibagenza twatangiye kuyumva kuva kwa gatandatu Eh, niho twatangiye kuyumva kandi abantu bace barara n'ubwoba murafise amakenga rero kubona abasorera makungu begiriye ku rwego Burundi na Kongo Eh, baza ko batugirira nabi dusaba ko bogenda izo mvugo ziruko mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi no kuri ya mihora rezo sosiyo hariko hashikirizwa amakuru avuga ko izo ngabo za ONU ari zimwe zigize iminsi zisabwa ngo zize mu Burundi abandi nabo bakavuga ko inyuma yazo hari imigwi y'abitwaje ibigwanisho igomba kuza gutera igihugu buramatari w'intara c'ibitoke arahumuriza abanyagihugu arongoye ko izo ngabo za ONU ataco zije konona mu Burundi Joseph Iteriteka ashikiriza ko umutekano mu ntara c'ibitoke arongoye ari mwiza ku kibazo c'uko hoba hari abashaka gutera igihugu bameneye mu ntara c'ibitoke abacira agace afatiye kuri kahise nkuko mwabibonye ndetse namwe mwashitana mwino ntara mwabonye ko ntagakacira abinigubire ku kivi umutekano ni wose ni wose byabo nawo kumure muvuga ibyo biba byarigeze kuba mugabo nibaza ko nta nuwo hava ngo aturukire kuko abene igihugu ngaho mu nta- mu ntara ya Cibitoke n'abantu bafatanye mu nda ndetse nabo nta nubwo bukwima no kumenera hano kuko eh, nibaza ko ngira ngo abahavuye ngo biyambye barabonye ko birashoboka kuko abanyacibitoke barabona ko nta kindi kintu na kimwe kiza kiruta umutekano wifuza kuza kuwuhungabanya ko bitazokunda nicyo gituma kumbure nta nabo hava mbere biyumvira no guca mwino ntara ya cibitoke ngo baje guhungabanya umutekano hano ko ntibikunda ko barazi ko abanyacibitoke ngo barara barekanuye kuko babona neza ko bateza gutaramira umutekano wabo kugira ngo bandanye uko vy'iterambere amahema aba mu izo nteko za oni araboneka ku wuri ku nkengera z'uruzi rusizi ku ruhande rw'intara c'ibitoke ibirindiro bibiri biri nyamwoma muri groupema ya sange n'imutarure muri groupema ya rubirizi ni hakurya ya komine buganda ibindi birindiro bibiri biri kanagiro muri groupema ya ruvungi hamwe n'i kamanyora ni hakurya ya komine rugombo izo nteko za oni zatanguye kuboneka muri utwo duce kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze amakuru twakuye i buganda avuga ko n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi zishikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu aho ku rusizi kwirabira umuzo w'izo ngabo za oni mu cibitoke evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika urakoze Evariste imyaka itatu irarangiye kuri uyu munsi wa gatatu isoko nkuru ya Bujumbura hiye igatokombera abadandaza batari bake ubu barifumbeje kuko imitahe yabo yose hamwe n'ibidandazwa byahiye abandi nabo bagerageje kwiyungunganya byarabagoye kuronka amafaranga bariha bene amazu bakoreramwo mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose abo bahoze bakorera mu isoko rya Bujumbura barahinduye ibintu byose nk'amashuri bahora bagira amashuri y'abana biga ko ifungurwa hamwe n'amazu babamo leta yoyo yemeza ko izo kubaka hahoze iyo soko indi soko ya kijambere ari byo bita mu gifaransa centre commercial kandi ko bizokorwa hisunzwe inyungu za bose ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu amarira niyo yarangwa ku isoko nkuru ya bujumbura abadandaza baraye ibidandazwa vyabo biriko biratokombera ataco bari bukore kubera ibiduga bizimya imiriro n'indege yari yatiwe mu gihugu c'u rwanda vyari vyarengewe Baba nakufaye ukufaye yeso yeso oh yeso oh yeso oh ya ya inyuma y'ayo marira hari aho vyananiye kwihangana mbere bahandurira n'indwara zikomeye akarorero nakuba umupfakazi yaburiye ibidandazwa vy'agaciro k'imiliyoni zirenga mirongo itatu na zitanu z'amarundi muri iyo soko ibisoko rimaze gusha stress nagize ya mbere na mbere umutima waciye umererwa nabi biranka ko ndavyi ndavyihanganira nsanga natanguye kuja mu makrize ya tension biranka biranka pe munyuma bimaze kwanka ncanguma nja kwa muganga ama prive ngenda ngaruka ngenda ngaruka munyuma umunsi wundi biranka ndarabira ndi ku dispensaire imwe ndavye uwo twari kumwe antabaye bamubwira ko ukuntu umeze sishobora kuguma muhira ncanja muri reanimation reanimation nagiyemwo nagiyemwo bantransfeye yari reanimation iri kuri pensereja kuri pensereja nahabaye nk'amezi abiri nemera mu mambomboni abantu bose bihebuye bazi ko mfuye imana iramfasha imana irantabara ku buntu bwayo ubwo buntu hari abandi babugiriwe ariko mu buzima basa n'uko bataye ivyizigiro uwo mukenyezi ni umwe muri bo twamusanze iwe kuri uwa gatatu mu gitondo ataca ariko arahereza iminwe turirirwa muhira naho wovuga ngo utangwe gukora ntihabura ikindi kintu kiza kidurumbanya mu mibereho y'iwanje canke y'igihugu ukaba uriyo utangurira niyo uhereza ukabibura pe ugaca wicara nkukumengo ikijuju nkukumengo ntukwije mu mutwe ukama umutwe uri mu kirere gusa ukavyuka mu gitondo sinzi sinzi ibintu muri iyo muri imyaka itatu wapi ntavyo mbona tumeze nk'ibimuga tuguma twicaye ibimuga vrema ibimuga urafise ubwenge bukwiye amagara akwiye ariko ukaba uriyo ubihera iruhande yaba hari n'abandi bapfuye bitewe n'agahinda k'ibyabo byaherengeteye hariho umukenyezi yari umupfakada afite abana batatu isoko ihaheze nk'indwi zibiri ihiye kuko urumva nta mahera batahana watahana turi jisite ibihumbi icumi byo gusima kwa mungu kuko mbere wabuze kuja kudandaza amahera yose barayasiga umwana amusaba amata gatatu arayabura umutima ucurahagara yaracikanye uwo mugore abana bari ruguru abagabo aha ku isoko nkuru ya bujumbura hari umugabo yaje yambaye kositime n'amashugu aje guhamba ibintu vyiwe kubera yabaye stress yarasaze turafise benshi bagwaye mu mutwe bari kwa Rojanti hari abandi bayinze bari muhira niyo muhamagaye ntiyitaba hari abasubiye ruguru abadandaza bahora bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura hari ibintu byinshi vyahindutse mu mibereho yabo ya misi yose nari mpanze inzu ya trois chambres salo ubu gushika ubu natanguye kwanza nja gusaba indaro mva mu gusaba indaro nca nja kupanga inzu y'icumba kimwe na salo kubera burya n'indaro ntiyoroshe n'ubu mbonye mu ibarabara hamwe abaswari bavuga ati kitumba ca nyoka kisha giboga ariko nta kintu mfise ntacyo ndiko ndakora hari aho turarira amagi atatu dukaranze tukayacumba n'ubugari tukararira n'abana nafise abana fakaye mfise abana bane nk'ubu kuva isoko ihiye nk'icupa umuntu yagura ku munsi ntiyasuye kurinywa nimba yafungura nk'akanyama ubu ntiyasuye kugafungura ubuzima bwarahindutse n'abana ntibasuye kuronka amata no kwiga n'amashuri byarahindutse nk'umwana twamwisha muri prive mu bubunyi baca biga muri leta mu mashuri asanzwe abana twarahinduye amashuri bigako nko gufungura vya wikende ngo mama ngo wajanye umwana ngo hariya ngo kuryoherwa ntibikibaho ivyo vyicaye ivyo vyo ukababwira stop kandi baramenyereye ubu baravyumva nubwo biri uko bamwe muri bo baragerageje kwiyungunganya baja gupanga hagati mu gisagara ca bujumbura mugabo nabo nyene ntiborohewe ku bw'imvo zibiri nyamukuru nk'ubu wenda guha akarorero ngaha dukorera turi ibihumbi amajana abiri ku kwezi ariko muri iyo soko nkuru ya bujumbura itarasha twari ibihumbi mirongo- mirongo ibiri na bitanu urumva ko hari ubusumbane bunini cyane nico gituma rero dusaba ko babijejwe bodusanurira iyo soko tugasubirayo kugira ngo dushobore kuriha amahera ashoboka kuko nta n'umutahe tugifise byarahiye twasubiye kuja gusaba tudeni mu mabanki ngo tuyingunganye ubu ubu n'ingwate twatanze mu mabanki bashobora kuzigurisha ikindi kigoye abahora bava ruguru kurangura baratinya kubera aya masase bara iminsi yose bumva ararakubita mu gisagara murazi ko igisagara cyo mutima w'igihugu bahora baza kuturangurura bazanye nk'imiliyoni zitatu none ubu bazana amajana abiri cyangwa amajana atatu gutinya ko baho- bashobora kwibwa ayo mahera yabo turetse abadandaza n'abahora bikorera imizigo aho ku isoko nkuru ya bujumbura ubuzima bwabo bwarahindutse ubu ntoye bibiri mpereza ikindi gihumbi uwundi anshigikira ibene hariya zi- zipakurura iyarara ubu nkusigaye nkorera mu iyarara kera nararunka n'ibihumbi icumi mirongo ibiri mirongo itatu ubu naze sinduga kubera isoko yahiye umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa avuga ko hari umugambi ukomeye uzokorerwa aho hahoze isoko nkuru ya bujumbura n'aho atavuga igihe turiko rero turatunganya neza umugambi wo kubaka ikintu c'iterambere gikomeye kizoba kirimwo ibintu bitandukanye aho imiduga myinshi izobikwa aho hazoba harimwo isoko harimwo amalimentation twaratumye turiko turabaza hirya no hino kumbure tuzoteba dushika n'ahandi tubaze ingene babitunganya ariko murumva ko uwo mwaka cyangwa ibice bibiri vya mbere by'umwaka bizoba ari ivy'ivyigwa twe twaronse intumbero hasigaye rero ko dushira mu ngiro ivyo badusavye abahinga mu bijanye n'ubutunzi bemeza ko ku munsi ku munsi amafaranga yaca mu minwe y'abantu ahererekanywa mu isoko nkuru ya bujumbura transaction mu gifaransa yarenga umuriyaridi w'amarundi mu maguru masha leta yari yavuze ko izoshumbusha abadandaza umugwi washinzwe na leta gukurikirana ivy'iyo soko nkuru ya bujumbura wemeje ko amahera yari gufashishwa abo badandaza yakoreshejwe mu kubaka isoko yo kuri kotebu muri zone ya ngagara mu buraruko bwa bujumbura iyo soko yiswe imfatakibanza mu kurindirira ko isoko nkuru ya bujumbura isubira gusanurwa eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroge tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayandi makuru avuga mu burundi ni amakuru avuga ko ambasaderi hamdi roza ari nawe cegera co mu bushikiranji ajejwe imigenderanire y'igihugu ca misiri uyu munsi ku wa gatatu yitezwe i bujumbura ku murwa mukuru w'igihugu c'uburundi aho hatekanijwe kuhabonana na perezida pierre nkurunziza bakayaga ahanini ku vyerekeye uruhagarara ruri mu burundi nk'uko itangazo ryasohowe n'ubwo bushikiranji ejo ku munsi wa kabiri bivuga roza azoganira na perezida pierre nkurunziza ku bundi buryo bwo gutorera inyishu uruhagarara ruri mu burundi akongo kazoba kabaye akaryo igihugu ca misiri kironse ko kurangura igikorwa cy'umuhuza mu bibazo biri hagati y'abanyapolitike bo mu burundi ku giti cy'igihugu kiri mu nama mpuzamakungu ijejwe umutekano ubu naho nica gihe cyo kubashikiriza amakuru yerekeye ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru riko ribera mu rwanda shan eh, ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda akaba ari i rubavu atubwira ukuntu izo nkino zagenze uyu munsi jean claude ijambo ni rwawe
urakoze cyane frederic nababwira ko nyine uyu munsi wari uso wari umunsi wo gusoza amajonjora mu itsinda rya kane aho ku mukino wabereye i rubavu ikipe ya uganda n'ikipe ya zimbabwe zangangiye igitego kimwe kuri kimwe bivuze ko uku kunganya nta ku- eh, nta kintu kinini kwahinduye kuko amakipe abiri ariyo uganda ndetse na zimbabwe yose yahise asezererwa nababwira ko igitego cya mbere cyabanjwe n'ikipe ya zimbabwe zimbabwe niyo yakibonye rero zimbabwe ku munota wa mirongo ine n'umunani witwa william manondo niwe wafunguye amazamu atsinda zimbabwe igitego cyiza cyane nyuma y'aho umukinnyi nyine william manondo yari asize abakinnyi bakina inyuma nk'abitwa ba richard kasaga n'abitwa ba joseph ocaya arabirukankana bagenda bakumbagurika atsinda igitego ari ku ishoti riremereye ikipe ya uganda yagerageje kureba uko yakwishyura biza kunanirana ariko bigiye kurangira ku munota wa mirongo cyenda w'umukino nibwo kabuhariwe Geoffrey Senukuma umazemo ikintu muri ikipe y'igihugu ya Uganda yishyuye icyo gitego amakipe arangiza ari kimwe kuri kimwe kimwe cya Zimbabwe kuri kimwe cya Uganda ariko ibi byose ntabwo byahinduye kuko amakipe yiboneye itike yo kuzajya muri kimwe cya kane kirangiza ni Zambia yarangije ari iya mbere na Mali yarangije ari iya kabiri amahirwe muri ayo makipe abiri ashobora kugira amahirwe yo gutsinda akaja mu nshuro ya nyuma ni ni ayahe muri ayo makipe abiri muravye ukuntu bakina zikana zambia irazamutse mari nayo irazamutse uganda yo nyine iratashye kimwe na zimbabwe birumvikana ariko noneho ntabwo bizaba byoroshye muri kimwe cya kane kirangiza kuko ikipe ya mari igomba gucakira n'ikipe ya tunisiya tunisiya ni ikipe ikomeye muribuka ko yatsinze ikipe ya niger ibitego bitanu byose ku busa bigaragara ko umukino kuwundi igenda izamura imbaraga hanyuma rero zambia nayo eh, ikipe ya zambia ikazahura n'ikipe ya guinea guinea muzi ko yari yasezereye nigeria ni ukuvuga ngo hano hazacu wambaye zambia isanzwe ifite amateka irakomeye ndumva na ko Guinea nta bizaba zacu bikomeye afite.
cyane rwose Hanyuma jean claude nayo ifite igihangange gikomeye ariyo tunisiya tuzo- tuzabwira ko imikino ya kimwe cya kane imikino ya kimwe cya kane iteganyijwe kuwa gatandatu eh, no ku cyumweru imikino maze kubabwiriza aba ku cyumweru Ego, me- Jean Claude, Kuwa gatandatu tugusabe- hari imikino tugusabe- ikomeye tugu- cyane aho ikipe y'u rwanda amavubi izacakira na, na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umukino uzabera ku isaga amahoro Tu- remera tuzogutera Hanyuma kamo.
uwundi mukino utazaba woroshye nanone wo muri kimwe cya kabiri nk'uko bisanzwe Kimwe cya tuzogutera kabiri kirangiza kamo saa eh, jean claude sita tuzogutera kamo ukurikirane eh, ayo mahiganwa yose tuzogutera kamo maze uze uraduha amakuru imvaho urakoze cyane rwose
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jerome niyonzima ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano abatumire ni babandi nyene babiri honorable augustin nzojibwami arongoye umugambwe sangwe pader hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi
mugitegurirwa na studio ijambo
umushinga ntaye sibomana uno munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi no no kwi- novuga ngacoka mugabo reka Bikuru tuvuge bikuru.
ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi mu migambi y'imibano n'ibindi ivyo o umuntu at- a- atasinzira atara- arara ntibuca nta mwanya afise wo kwiyumvira ivyo icya mbere rero nosaba ni uko abarundi bararusha ubu bwicanyi buhagarare bukwi na bukwi ubu bwicanyi buhagarare ico ndagisimitse ko kuko aha aha urabye urwaruka n'abandi bantu bari barapfa muri ibi hamwe uhengera umwana avuye kwisumamo avuye gukamera abantu bari kuri mariyaje agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'u- z'igipolisi niba bari abapolisi niba bari abandi bakamurasa amenyo- amaso mu yandi gutya ibyo bintu bidahagaze uvuga uti Ayo ubwicanyi migambi.
buhagarare none buhagarikwe nande Eh, nico nagira nkubarire.
uwugira Nico atamenyekanye nagira nkubarire. hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzubazwa ibi biri kubiraba kuko hariho leta iyo ibaregara itabaregara niko bimeze hariho inzego zi- zitwa ko zijejwe umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwabo nibo mbere nokebura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi kuko ibi bi- nzojigwami yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikiye cyane bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo sekiteri azobibazwa aba batanguye kuza barafatirwa ibihano wibaza ko biva he ni ayo maraporo ibi rero ntibizohagarara nicyo gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko araseseka byarenze haniro icya kabiri ni uko ibi byose birafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iri honyangwa ry'amategeko iri honyangwa ry'amasezerano ye yarusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mu nyamaswa ibyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyosubira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano yarusha cyosubira ku nzira ya demokarasi ibyo bitabaye Ibiganiro.
ibiganiro nibyo bintu byihutirwa agateka kazina muntu bica bijyana urumva umaze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa ugakuramo umutima ugaca ibihimba by'irondoka ntawe wakivuga agateka kazina muntu ibyo rero nibyo byihutirwa ibindi by'imigambi ama- amatungo ya leta yibwa n'ibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wowe uzi ko u- utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera uwawe ukaza mu ma- mu bamutoye mu byimba mu ru- mu ruvubu ya ya karuzi ba- bari bamufatiye aho iwabo w'abantu we wumva woja mu migambi y'ama- y'iterambere ry'igihugu bigenze gutya.
ariko ari ikintu honorable nzogibwami yavuze ati "Ibyi- byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire Ega nico nahuye.
nawe mukavuga ko mubihurira ko ko ho bitohoza kugira uwo bikoze amenyekane cyane gose mu gihe ubikoze ataramenyekana ho kugwiki byohagarara amatohoza nayo nyine arashoboka mugabo bidahagaze nta matohoza ashoboka kuko abari kubigira nibo ba- abari guha- gutohoza bamwe nibo bagirizwa ibyo amatohoza mvamakungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nzira ikurasha mu burundi cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nk'uko bamaze iminsi bapfa biracagoye nicyo gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho reka reka ibi byi- ibi byose byo kudadaza nibyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko urabye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hariho inzego zu- zijejwe umutekano abantu bazokwita twe nicyo gituma mu mugambwe dusemerera tuti nyabuna nyabuna tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nk'uko bapfa muri honorable nzogibwami ninde azohagarika ubu bwicanyi buriko buraba ubwa mbere nagira ngo ngaruke ku bimwe byabereye arusha bakaganira hanyuma bamwe bakaguma bagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero arusha n'ubu ntibisa na gatoya igihe twaje arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe bacabwarira ko twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwatuwe n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje ku- kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe abari bo batwara urumva rero ni ikintu bita komba afroranverse ntibisa n'abigabye arusha igihushane n'igihushane nico gituma nka- nk'abambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanyi arabahera mu gitondo gushaka ku mugoroba bavuga ibinyoma ku maradiyo mwamba bavuga yuko amasezerano ya arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko ibwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagaca bavuga bati agateka rero k'abo bana b'abajene ni mugende mwugare amakaritiye mutere amagerenade abapolisi ariko hari mutere- uvuga ivyo
mbanze ndi kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu ni uko ejo muzogenda isaha zinaka none sibyo bavuga iminsi yose gushika naho bajejwe ateka kazina muntu bavuga bati agateka kanyu ni bya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma cambaye ubusa amasezerano y'arusha barazi neza bazogende bicare ba- bagire ikintu bita examen de conscience nta masezerano yarusha y- yigeze arengwa muri iki gihugu nta bwirizwa shingiro ryigeze rirengwa muri iki gihugu mugabo icabaye abantu Wewe- barapfa wewe wovuga iki?
barapfuye Nta nabi abo cyane.
rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta masezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe ninde yohagarika ubu bwicanyi buriko burahitana abarundi no munsi icambere nuko bokwemera tukicarana mu biganiro mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasezerano yose yarenzwe canke ibwirizwa shingiro eh, ryarenzwe mwe bwirizwa shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho ca mugenda mubaze sentare ibwe i- irabe ibwirizwa shingiro ivyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishura iti nta bwirizwa shingiro ryarenzwe ariko honorable kebura uno munsi ubwicanyi buriko buraba kugira buhagarare hakogwe iki gikogwe nande abarungika abo bantu kwita ariko muri- urazi gufata ibibondo atari abasirikare Ubone ubu- ukabita mu makambi wimvira ko bopfaye gute none ubu nibo bitaga mu basoda mu mu makambi bari forume ukabarungikayo ngo nimugende bopfayo gute nimuhagarike guhenda abantu nimuhagarike ikinyoma nimube onete kubibwira tasiyano Nese wandi kundarabe ega Yewe niwe mbwira ndabaje.
acamenya ababwira Eka, wiwe uti- abo beza kunywana ku muvuga mugoroba ijambo ne- ritumberetse eh, eh.
ntaco ukora.
nimuvuge ukuri Jewe- muti jewe harya urazi ko- twagomba ivyicaro twagomba kwankiriza demokarasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta nibwirizwa shingiro ryare ivyo yabaye vyarabaye hanyuma musabe ikigongwe hanyuma murabe kurya kudategagara kurya umeze siko bose bameze rega gerageza gerageza na gatuwe mu mu bikorwa hakorwa iki gikorwe nande
navuze ubwa mbere bwemerwa butemerwa ubutegetsi biriko birakorwa burabibazwa ibyo ni amategeko y'iwacu na mvamakungu na mpuzamakungu niyo ntibeshapa niko bimeze abandi babubazwa nabipfutse iyo hageze gu- amatohoza amakere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze ku giti ciwe.
ku giti ciwe nababwiye ubwo igipolisi cyangwa igisoda gikora hariho bajezwe akarere kanaka hariho a- a- ababa bariko baropera muri iyo iyo commune Abakorera cyangwa muri ako karere.
abakorera muri ako karere ibihabera utegereza gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde uko niko bitegeza kugenda re- niba ntidutane ko imyikomo canke tu- tugira de la philosophie kuri ico biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizoba ejo kandi abo bariko barabikora uno munsi ntibarara ba- bimutse mu burundi icyo canke hirya y'ejo bizogaruka ko bazovyishura kuko ibintu biriko birakorwa muri iki gihugu ntibizokwijana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi n'ejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo bwo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma Turarangije.
Nico gituma rero abo butegetsi buriho buvyumve buvyumvirize bubwe- buba bwemewe butemerwa buba bwisunze amasezerano yarusha cyangwa utayisunze ibikiho birakorwa bizobu- ba- buzobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikorwa bazobibazwa nabo nyene ku giti cyabo mu gusozera umwizero ngana iki ko ejo cyangwa hirya y'ejo akamo k'abatavuga rumwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu burundi Eh, akizero umwizero si munini cyane mugabo nk'uko jewe nam- nabivuze no mu minsi iheze jende ndatungo ntunzwe no kwizera kuko abarundi bose si abana babi ntibakeneye ko bene wabo ba- babagwa nk'i- nk'intungwa hanyuma amakungu nayo nyine adufasha ariko arabibona numvirije uno munsi kuri erefi umupfasoni yarungitswe na unesco yagwanije cyane abanazi numvirije raporo yatanzwe muri mu rwego rukuru rw'umutekano rwa onu bu- ba- buca baza kuraba ibiriko biraba kuva itariki mirongo ibiri gushika mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi ivyo vyose ni ibintu mba nizera mugabo ahandi naho nkagwa nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi ba- baha- bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizero ngana iki honorable augustin zojibwami Eh.
yuko akamo k'abatavuga rumwe na leta gashobora kugira icyo gahinduye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego ndewe nibo bahumuriza nagira nibo bahumuriza mpumurize abari ku kivi agiye hejuru yasi abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo n'abanazi ngo niki iyo ni strategie de la tension perpetuelle ni ukuvuga bamwe umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga sibo manatasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora kora avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta na hamwe ikibi ikinyoma cigeze Umwize- gushyigikira.
umwizero ngana iki ko akamo k'abatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu burundi
umwizero Bisata uriho ari kuko muri abo.
abatavuga twe turavuga rumwe na leta mugabo tukavuga eh, Uri mu tugomba batavuga rumwe.
ineza y'igihugu inzego zatora n'abanyagihugu hamwe n'abanyagihugu turashimiye eh, radio studio ijambo eh, kandi twashaka kuboneraho akanya ko kubabwira ko kubera ibihe bidasanzwe kubera ibihe bidasanzwe eh, byahitiye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu biganiro twabashikirije twarashoboye gusubiramo ibiganiro bitari bike hanyuma turagira n'ingorane zitari nke ariko iciza ni uko ibyo bihe byose byarenganye ubu ibiganiro byacu byasubiye gutangura nk'uko bisanzwe tuboneho kandi eh, akanya ko gushimira abantu bose mwaduteze amatwi eh, no kubashimira ku kuntu mubandanya mutega amatwi naho twatwagize ingorane mu miseze mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mwese